Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa roobii amajjii torba bara 2015 amantoota kiristaanaa ortodoksii fi biyyoota dhaahata yookaan kaalendarii juuliyaaniin gargaaraman biratti. har'a guyyaa dhaloota gooftaa yesuustu kabajamaa kanneen kabajaa jirtan mara bagattiin siin gahee jennaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Babarattooleen sooraalaa keessatti oduu har'aa santimaa isaanii dhaloota yesuus kiristoos walfeeffachuu jirtaniin bagaatiin sin gahee jennaa faransaay keessatti warri biyya nagaa dhoowwu nama kudhanii lama fixe mataa oduu keessaa argifatu tokko.
Ayyaana guyyaa dhalootaa kan ilaaleen gabaasaa oduu boodaa qabna qophiin torbanii roobii dhiyaatu dirreen dimokiraasii walakkeessa sagantaa keenya boodatti fufaa. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara soraatti deebi.
kiristaanii hennaa akka hennaa amantii ortodoksii gamaa dhihaatii fi akka juuliyaaniin lakkaatu yookaan ammoo dhahataa juuliyaaniin lakkaatu har'a dhaloota yesuus kiristoos walfeeffachuu jira beetelihemii biyya raashiyaa beetelihemii jalqabee haga raashiyaallee takkanuma walfeeffachuu jiran. Pireezidaantiin Paalestaan Mohaammed Abbaas illee lafa Yesuus Kiristoos itti dhalate Beetelihemitti gumii waliin dhufaniitiin qophiitan keessa jiru. Qophii Mooskootti ammoo pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutinitti itti dhufe. Yukireenitti ammoo itti gaafatamaa guddaa amantii Ortodoksii Paatiriyaarkii Filaarteetti gumii eebbisuun qophii tana jalqabsiise oduun duubatti deebin. Warri qawwee tokko ardha Paaris Faransaay keessatti nama kudhanii lama fixe. Fulaan akka namni itti fixantuun waajjira gaazexeessootaa baruulee Chaarlii Ebdoo jedhan keessatti hojjetan. Jarri kun waajjirumsuun ol duudeetiin nama fixe warri akka nam fixe kun ammatti barbaadamuutti jira. Daayirektarii baruulee kanaa Istiifen Charboneefii fi warri kaartuunii suuraa garaagaraa kaasuun beekamu sadiittan keessa dhumate. Baruuleen tun yooyyuu hedduu suuraa Nabii Mohaammed kan harkaan kaasanii maqaa akka akkatti kennan baasuun beekamtii biyya hedduu keessa dheekkamsa argachaa turte. Hojiin akkana tun keessumattuyyuu bara kuma lamaaf kudhanii lamaffaa nam musliimaa hedduu dallansiifte. Gamkaaniin ammoo akka pireezidaantiin Faransaay Firaansuwaa Hoolaandee jedhutti jara biyya nagaa dhowwutti akkana uummata fixuu jira namni kudhanii lama ka'aa dhumat kana malee nama torbaatti mammadaa'ee oduun Liisaa Biraant nu ergitetti jira tujube.
Pireezidaant Hoolaandeen waajjira gaazexaa Shaarlii Eebdoo jedhamu keessatti dhukaasi erga geggeeffame yeroo xiqqoo booda bakka haleellaan sun itti raawwatame daawwatanii jiran. Kanneen haleellaa sana raawwatan adamsinee fuula murtiitti dhiyeessuun itti fufee jira. Faransaay rifaatuu keessa jirtii jechuudhaan dhukaasi sun haleellaa shororkeessotaatii jedhan pireezidantichi. Poolisiif kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoota fuula isaaniitti haguuggatantu waajjira gaazexaa sanaa har'a ganama weeraruudhaan utuun miliqin dura dhukaasa banan. Kanneen du'an keessaa poolisoonni lama jiraachuunis gabaasameera.
Euh, et euh, au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs de, de Kalachnikov.
Gaazexeessaa dhaabbata sabaa himaa naannoo sana ture tokko raadiyoo Faransaayif ennaa ibsu qawwee kilaashinkoofiitiin dhukaasa hedduutu dhukaasame. San booda namoota fuula isaaniitti haguuggatan lama biilsa sana keessaa utuu ba'anii arguusaa dubbate. Sanaan booda sagalee iyyaaf dhukaasi daandii irratti dhaga'uusaaf. yeroo xiqqoo booda immoo poolisiif hojjettoonni yeroo hatattamaa naannoo sana ga'anii jedhe. Dubartiin hollaa sana turan tokko akka jedhanitti nama tokkotu waajjirri shaarlii ebdoo eessaa jechuun afaan faransaay sirriin taaneen na gaafate yeroo xiqqoo boodas dhukaasatu dhaga'amee jedhan. Gabaasaaleen akka jedhanitti kanneen haleellaa sana raawwatan qoosaa Nabii Mahammad irratti qoosame ijaa ba'uuf jechuu isaaniillee ibsaniiru. Waajjirri Shaarlii Ebdoo bara 2011 kaartuunii Nabii Musliimotaa irratti qoose maxxanse jedhamuun haleelamee ture. Musliimonnis maxxansaa sanaan booda gaazexaa sana balaaleffataa turan. Haleellaan har'aa immoo kitaaba Faransaay falmisiisaa ta'e kan waa'ee Musliimotaa ilaalchisee barreeffame guyyaan itti eebbifamu waliin walirra oole. Shaarlii Ebdoo mata duree kitaaba sanaa Sammishin jechuun moggaase.
Bombiin kan waraana teessoo mootummaa Yemen dura dara tokko ta'e nama soddomaa caalfittee afurtama caalammoo mammadeessite. Milishootii sanaa haaga guddaan bulchuutti jiran milishootii huuti hojiin akkana tunin hamtuu jedhaniitiin warra tan hojjate faanum jiranii barbaaduu jiran. Milishootii tunin yooyyuu hedduu teessoo mootummaa Yemen kana bulchuu irratti milishoota alqaa'idaatii fi tagargaraatiin irratti wal dhaban. Yemenii tana milishoota hedduutti gamgamaan qoodate bulchuu jira. Keessumattuu yoo eegee pirezidaantii Yemen Ali Abdullah Saalee ganna sadiin duratti hojii irraa buusaniin duubatti Yemenin tuni oolmaaf bultii dhabdeetiin rakkinni garaagaraa keessi jirti. Barbaaddootii xiyyoora Indooneeshiyaa nama dhibbi tokkoof jaatamii lama baatee garba jaabaa keessi bu'e Eer Eeshiyaa kumsa saddeet dhibbi shaniif tokko irratti caccaba. eegee arguu isaanii dubbatan caaccabaan argam kunini kamishaan odeeffannoo xiyyoora kanaa irraa arguu danda'an black box keessa jiraachuu danda'u jedhaniitiin qorachuu jiran xiyyoo torbaaniin duratti nam hedduu faayetiin deem kunini agammaatti reef nama afurtamaa keessatti arganii reef nama hedduullee barbaaduu jiranii warra argan kan ammoo reef inni akka ta'e addunyaan qoodachuu jirtu kan ammoo irratti mari'achuu jiran tammaan tan caqasuu jirtan tunini raadiyoo voa sagantaa afaan oromooti. Dhaabii zayitii baasuun beekamu Sheel warra Naayijeeriyaa naannoo Deltaa irratti qurxummii baafachuun jiraate horii isaanii hedduu qurxummii isaanii hedduu waan irra fixee fi gatii baasuuf jedheetiin doolaara miliyoon saddeettamii sadii kennuuf waada gale qurxummii tana bar kuma lamaaf saddeetii jalqabaniitiin zayitiin baasan tuniin garbatti dhangalaatee qurxummii hedduu waan fixee fi qabeenya isaanii hedduu irra balleessitee fi horii kan kennuufi jiran horiin akkaan kennuufi jiran keessaa miliyoonii shantamii sadii uummata naannoo boodoo jiraatu kennama kaan ammoo uummata naannoo ooyee jiraatu kennama. Akka itti gaafatamaan ummata Boodoo Patrick jedhutti tuni oduu dansa.
The money paid uh, if you quantify that with the level of damage that is done to the community.
Akkan jedhe yoo waan jarii hojjetee walti laalan kun xixiqqaa taatullee waan guddoo nama gammachiisaati jari kunin qabeenyi hedduu dhabee taatullee xiqqaattu guddattu horii namaaf namaa kennan kun waan tokkoo jedha oduu namaaf qabtanu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. addunyaa irratti biyyoonni amantii ortodoksii hordofaniif kanneen kaalendarii yookaan dhahata warra juuliyaaniin gargaaraman har amajjii torba guyyaa dhaloota gooftaa yesus kiristoos godhanii kabajaa jiru biyyoonni addunyaa irratti guyyaa har'aa kana kabajan raashiyaa yukireen joorjiyaa masedooniyaa maldooviyaa montenegro sarbiyaa bulgaariyaa giriik roomaaniyaa albaaniyaa saayipras fiinlaand asuma ameerikaa keessaa immoo kanneen amantii ortodoksii hordofaniif kanneen lakkoofsa juuliyaanii gargaaraman assaariyaaf itiyoophiyaanis ni kabaju ayyaana har'aa kanarratti luba dooktar waaqsiyuun iddoosaa pireezidaantii waldaa warra wangeelaa makaana yesus itiyoophiyaa eebba kennanii jiran.
Gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya yesus kiristoosiin kan jaallatamtan amantoota jiraattota biyya keenyaa akkasumas lammii biyya keenyaa kan taatanii jireenyaan garuu biyya hambaa kan jiraattan amantoota waldaa kiristaanaa maraaf waaqayyoo nagaa fayyaatti eegee bagaa ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa yesus kiristoos kan bara kuma lamaaf torbaa kanaanii baga isin ga'e jechuudhaani. maqaa waldaa warra wangeelaa makaana Itoophiyaa fi akkasumas maqaa kootiin gammachuu natti dhagahame fi akkasumas hawwii koo mul'isuu tanii fedhaa baga waaqayyoo ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa yesus kiristoos kanaan isin ga'e. Egaa akkuma beekamu dhaloonni gooftaa keenyaa yesus kiristoos waaqayyoo ilmaan namaa bara baay'een fuula dura abboommi waaqayyoo eeguu dadhaban yommuu argamanitti. yommuu cubbuuttis kufan akka isaan cubbuu isaanitti kufanii hafan hin barbaanne waan ta'eef du'aa sababii cubbuu isaan godhan isaan irratti mo'e sana irraa marsuudhaaf waaqayyoo ilma isaa gooftaa keenya yesus kiristoos akka fidu raajotaan bara hedduun fuula duraa dubbachaa ture kanaafis warra akka milkiyaas faa fakkaatan raajonni kan isin eegdan gooftaan gara mana qulqullummaa isaa hin dhufa jedhee kan inni. warra bara kakuusa duraa keessa turan sana abdachiise yeroo isaa eegeetu bara waaqayyo jedhe keessa gooftaan keenya yesus kristos maariyaam durbarraa dhalatee gara biyya lafaa dhufee waaqaaf lafa walitti araarsee namaaf nama walitti araarsee namaaf uumamayyuu walitti araarseetuyyuu nagaa nuuf kenne kanaaf guyyaan ayyaanaa kun ayyaana guddaa seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti iddoo jabaa waan qabu waan ta'eef bagaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa yesus kristos kanaan isin ga'een jedhuudhaaf fedha.
Luba Dooktar Waaqsiyuum Iddoosaa hedduu galateeffannaa gama kaaniin dhaggeeffattoota keenya keessaa iimeelii erguun baga geessan firoottan koo aanaa ganjiif naannoo isheetti argaman akkasumas uummata kiristaanaa maraaf baga geessannaa jedhaa ka jedhan obbo Taayee Olaanaa godina Wallaggaa lixaa aanaa ganjii ganda zeeroo lamarraati galatoomaa jenna. aangoonni tokkummaa irra deebi'a aangoonni mootummaa liibiyaa hidhattoota mormii dhageessisaa jiran dura dhaabbachuuf gargaarsa waraanaa gaafataa yeroo jiru kanatti xiinxaltoonni immoo biyyattiin qarqara addaan cabuu irra jirti jechuun akeekkachiisu liibiyaan shororkeessota gara biyya alaatti erguu keessatti harka qabdi sodaan jedhu ka jiru yoo ta'u kunis hidhattoota islaamaa liibiyaa keessa jiranii fi garee islaamik isteet gidduutti hariiroo jiru irratti jedhama gabaasaa heenrii. Edward London irraa erge tujubee dubbisa.
xayyaarri nammaleeyyii yuunaayitid isteetsi kan riipper jedhamtu maadhee waraanaa faransaay kan madaamaa naayijer jirutti sosocha'aa jirti. paaris doorsisa shororkeessummaa liibiyaa keessatti duuluuf xayyaara nammaleeyyiitti dabalaa sadii akka ergamu ajajjeetti biyyattiin jechuunis liibiyaan sabatiinsi akka dhabamuuf sababaadha jedhan pirezidaantiin garee xiinxaltoota liibiyaa daat koom jedhamu jeesan paak xayyaarri nammaleeyyii yuunaayitid isteetsi kan riipper jedhamtu maadhee waraanaa faransaay kan madaamaa naayijer jirutti sosochaa'aa jirti paaris doorsisa shororkeessummaa liibiyaa keessatti duuluuf xayyaara nammaleeyyiitti dabalaa sadii akka ergamu ajajjeetti biyyattiin jechuunis liibiyaan sabatiinsi akka dhabamuuf sababaadha jedhan pirezidaantiin garee xiinxaltoota liibiyaa daat koom jedhamu jeesan paak kan sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu mootummaan liibiyaa erga baatii hagayyaa keessa magaalaa galma mootummaa keessaa ari'atame booda magaalaa gama bahaa toobruk keessa maadheffatee jira. bulchiinsi loltoota garee islaamummaan deeggaramu immoo tiripooliif magaalaa andaara galaanaa misrataa to'atee jira wixata darbe walga'ii hatattamaa kan liigii arabaa irratti mootummaan tobruk gargaarsa waraanaa gaafateera aguilaa saalee ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa liibiyaati. isaan miseensota liigichaaf akka ibsanitti liigiin arabaa gidduu seenuudhaan. waaltaalee ijoo liibiyaaf eegumsa akka godhu akkasumas gareeleen shororkeessotaa hookkara liibiyaa keessaatti akka hin gargaaramne akka ittisu sirnaan gaafadhaa jedhan masriif yuunaayitid arab imireets waraana mootummaa tubruk kan deggeran ta'uusaaf qabiyyee gareelee islaamummaa irratti haleellaa samiirraanii raawwataa jiru jedhan jeesan paak.
Libya is a huge exporter of terror, arms, illegal migrants to Europe. Um, it is a force for destabilization. in the Sahel liibiyaan region and biyya North naannoo Africa.
gargaraa naga dhowwuu jirtu naga dhabeetiin isii irra baate waraana gargaraa addunyaatti ergite namis heer malee baqatulleen awurooppaatti kayaa'ulleen achirra dhufa tunin naannoo sahaal afrikaa gama kaabaatii fi mediteraaniyaan gam kibbaatii fi jiddugala bahallee akkanum naga dhowwuu jirti.
Mootummaan diina ta'e kan Tripooliif milishoonni islaamummaa michuusaa ta'e qabeenyaa boba'aa Afrikaa keessa jiru guddicha argachuuf lolu sun immoo Liibiyaa addaan qoodee jedhu xiinxalaa kataan Joon Hamilton. Biyyattii kan addaan qoodee jedhan Hamilton lola geggeeffamaa jiru irraan utuu hin taane qabeenyaa barbaachisaa biyyattii to'achuu irratti. Tokkummaan mootummootaa marii jiru jaarsummaan gidduu seenuuf yaalaa jira. Garuu kan torban kanaas yeroo biraatti darbe. Paak akka jedhanitti kanneen diina walii ta'an kana gara mariitti fiduun rakkisaadha.
طالب اليوم رسميا أن تتدخل الجامعة العربية لحماية المنشآت الحيوية في كل Humnootiin ليبيا nagayeetumsaa ومنع dhiibbaa gareeleen ISIS kanneen Liibiyaa keessaa qabaatan guddataa adeemuusaa isaan yaaddesse. ISIS akkuma beekamu ajajaa waraanaasaa gameessa garee milishoota Islaamummaa waliin gamtaa akka uummatuuf gamasitti erge.
This is an unwinnable conflict between the Tobruk government and the Tripoli government, fueling in more kunin arms waraan inside.
namu mo'uu hin dandeenye keessumattu iyyuu mootummaa tubrukii fi mootummaan tiripoolii kunin jarii lamaan iyyuu waraan hedduu waan qabaniif iyyuu ummata afaan boollaa xoofuu jiran.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Muammar Gaadaafiin aangoo irraa darbamanii waggaa sadiif walakkaa booda gamtaan riphxee loltootaa to'annaan ala ta'an warraaqsa faca'aa ta'e geggeessaa jiru. Gareeleen milishootaa diina ta'anis egeree Liibiyaa balaarra buusaa jiru.
Kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa boor dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Diimokiraasii. Paartileen mormitootaa Itoophiyaa lama dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa me'aadii fi paartileen tokkummaa diimokiraasiif haqaa guyyootii ja'an dhufan gidduutti rakkoolee keessa isaanii yoo hin furatan ta'e sarkaanfii fudhatu ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Taayitaa ministeerummaan hoogganaa boordii filannoo biyyoolessaa akka ta'an Profeesar Margaa Baqqaanaa kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin paartileen lameen akka rakkoo keessa isaanii furatan yeroo ammaan dura kennameefitti dhimma hin baanee jechuun dubbatan hoogganoonni paartilee lameenii garuu boordichi sababaa polotikaan filannoo bara kuma lamaaf torba kana keessa nu baasuuf kana gochaa jiraa jedhu gabaasaa kana Iskindir Fireetu Finfinneerraa erge namoota dhiyeessa.
Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa me'aadiif paartiin tokkummaa dimookiraasii faqaaf filannoolee hoogganootaa haala seera isaanii kakeessaa cabsetti geggeessaa jiran ka jedhu boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartilee kana kakkachiisuunsaa kun kan jalqabaa miti. Taayitaa ministirummaatti hoogganaa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akka ta'an Piroofeesar Margaa Baqqaanaa kaleessannaa ibsa kennan kana yaadachiisuudhaan jalqaban. Gaafa mudde kudhanii yeroo torban tokko paartiilee sanaaf kennamellee akka fakkeenyaatti kaasanii jiran. Kaleessas hoogganoota paartiilee lameenii fi kanneen isaan mormanii ka'an haasofsiisuu isaanii kan dubbatan hoogganichi boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa garuu rakkoo sana furuudhaaf carraaqqiin goone hin milkoofne jedhanii jiru. Dambiiwwan paartiilee sanaa paartiilee dhuma sanaan cabsaman jedhanis ibsanii jiran akka dambii keessaa ka me'aaditti korri sabaa yookaan korri waliigalaa paartichaa ka koree giddu galaatiin dhiyaatetti sagalee kennuudhaan pirezidaantii isaa akka filatu dubbatanii ittaanaa pirezidaantii dursaanii fi ittaanonni pa- pirezidaantii kabiroon akkasumas miseensonni jiraawwachiistu miseensonni mana maree keessaa pirezidaantichaan akka filatamaniif koree giddugalaatti dhiyaatanii akka raggaasaman hubachiisan piroofeesar Margaa Baqqaanaa. Hoogganoonni paartichaa amma dhiyaatan garuu seera paartichaa kana cabsuun kanneen filataman jedhanii qabxiilee kabiroollee kaasanii jiran. Paartii tokkummaa dimookiraasii faqaa laalchisuudhaanis pirezidaantiin paartichaa amma jiran labsii galmaa'ina paartiilee polotikaa fi dambii keessaa ka paartichaa irratti hundaa'uun ka filataman miti ka jiran hoogganaan boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kun itti fufuudhaanis Pireezidaantichi haala seera cabseen mana maree biyyoolessaa paartichaan filatamuu isaanii dubbatan. Gabaasaan kora sabaa yookaan kora waliigalaa paartichaa ka boordii filannoo biyyoolessaaf dhiyaates baatilee torbaa booda ta'uu eeranii pireezidaantichi akka dambichaatti sagalee citiidhaan kennamuun filatamuu utuu qabu haala seera kana cabseen filataman jedhan. Kanaaf jecha boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa walga'ii kaleessa geggeesseen paartiileen lameenuu rakkoo keessa isaanii kana akka furataniif jecha guyyaa beellamaa isa dhumaa kennuusaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa ibsanii jiran.
ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በዛሬ ውሎው የሁለቱንም ፓርቲዎች ጉዳይ ከና ዋንቴፍ ቦርዲን ፍለኖ ብዮልሳ ኢትዮጵያ ቱርቲሳ ጉያ ሀርአቲ ዋዬ ዲማ ፓርቲ ሌለማኒ ሴረ ጨብሱ ሃላን ጢንጠሉዳን ሙርቴ ከና ገዲ ደበርሴራ ቶኮ አመስ ደምሰ ዲሞክራሲ ጅሩ ገቢሱዳፍ ዳቢሌ ከነ ቦደ ኡመት ጅራ ጀዴ ዋን አመኑፍ ዋን ትልማሙፍ carraa biraa kennuufiif murteesseera. Lama boordichi akkuma kanaan dura ajaje haga amajjii afuritti dhimmootiin seeraa guutummaan guutamanii haga isaan sirreessamanitti seeratti hundaa'anii akka dhiyaatan sun ta'uu baannaan garuu tarkaanfii seeraa akka fudhatu seera lafa kaa'eera. Deemsi kunis uummataaf ifa akka ta'uu fi boordichi walaba ifaa fi dimokiraataa akkasumas filannoo nageenya qabu gaggeessuuf kutannoo qabu ummati akka hubatu gama sabaa himaaleetiin akka ifa ta'u murteesseera.
Paartileen mormitootaa lameen deebii kennan garuu filannoon isaan geggeessan ka seeraaf dambii isaanii eege ta'uu dubbatan. Ittaana pirezidaantiin paartii tokkummaa diimokiraasii faqaa fi miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa obbo Girmaa Seifuu ka gama paartii isaanii akkana jechuun deebisan.
አዎ እንግዲህ ጸብ ያለሽ በዳቦ ካልሆነ በስተቀር የፓርቲው ታህሳስ አስራ ዘጠኝ ሁለት ሺ ስድስት ዓመተ ሰበበ በርባቸው ዮተ ይራ ከነፌ ፓርቲቺ ገባሳን ኮረሰባ ሙደ ኩደ ሰገል በረኩመ ለማፍ ጃ ጌጌሰሜ ረቲ ገባሰሜ ዱጉማ አከሳን ጀደን ባቲሌ ቶርበ ቱሬቲ ከንኒ ዲያቴ ቱሬ ዲያተዩ ማሊፍ አከ ቱሬ ዲያቴ ቦርዲቻፍ ኢብሲኔ ቦርዲቺ ገባሳ ዲየስኔ ከነ gaafa sadaasa kudhan bara kuma lamaaf torba fudhachuusaa fi akkana tursiisuun sirrii miti akka fooyyessatan kan jedhu deebii nuuf kennaniitu jiranii amma immoo deebisanii dhiyeessuun isaanii maaliif akka ta'e waan namaaf galu miti gabaasa walga'ii sanaa booda gaafa muddee sadii geggeessine guyyaa torba keessatti gaafa muddee torbaa dhiyeessinee jirra silaa kanamma ilaalamuu qabu gabaasaa baatilee torbaa booda galchine otoo hin taane kan guyyoota torba keessatti galchine ta'uutu irra ture gabaasaa guyyoota torba keessatti galchine utuu hin gamaagamiin hafan jechuudha nuti immoo gabaasaa kora sabaa kan guyyoota torba keessatti galchine sana ilaalu jennee eegnee turre filannoo pireezidaantii ilaalchisee immoo boordiin filannoo ofii bakka bu'aa erga kan hoogganu irra deebi'a boordiin filannoo ofiisaa bakka bu'aa ergeen hoogganuu yoo fedhe irraa kan hafe akka dambiin itti bulmaataa keenya ajajutti pireezidaantiin paartichaa yennaa taayitaa gadhiisan akkaataa itti bakka buusamu ilaalchisee waan lafa kaayametu jira seeraaf dambii fooyyessuurraa kan hafe pireezidaantii bakka buusamu dabalee hojii korri sabaa hojjetu mara manni maree biyyoolessaa akka bakka bu'ee hojjetu jedhamee jira akkanumatti hojii isaa raawwate kana kanayyuu ta'ee hojiin mana maree biyyoolessaa hojjete kun seeraa ala kanneen jedhan namoonni murtaa'oon waan jiraniif korri sabaa waamame gochaan sun kan seeraaf dambii raawwatame jedhamee raggaasisamee jira. Kan korri sabaa paartichaa filannoon pireezidaantichaa ka seeraaf dambii hordofee geggeessame jedhee raggaasise kana boordichi immoo dudduubatti dhiisee jechuudha. Kun boordicha walabaaf ka gam tokkoof hin loogne waan hin taasisneef kun qophii kanaaf kannu kana dubbataa jirru jedhu ittaanaa pireezidaantii UDJ obbo Girmaa Seifuu. Kora sabaa onkoloolessa 28 bara 2007 geggeessamerraa jalqabee pireezidaantii Mehaad ta'uudhaan kan geggeessaa jiran obbo Maamusheet Amaarees gama isaaniitiin akkuma hoogganichaa paartii tokkummaa dimokiraasii faqaa seerri cabsineen jiru jedhanii itti fufuudhaanis boordichi filannoo dhufaa jiru keessaa nu baasuudhaaf yaalaa jira jechuun himatan.
ምንም አይነት የህግ ስተትና የህግ ግድፈት ሳይኖርብን ቦርዱ ከመሬት ተነስቶ ከምርጫ ሊከለክለን አይችልም። አንዱ ረኮ ሴራ ፋለሱ ፊ ደወጎረ ተኮዮ ዞ እንቀባቲን ቦርድች ለፋ ከኤ ፍለኖ ረቲ ሂርማቹ ራን ወርኩ ሂንደንደው ኩን ተኮፋዳ filannoorraa nu dhorka jennee hin yaaddofnu yoo nu dhorkees nu gammachiisa nutis sanaaf rakkoo hin qabnu maraad waggoota 29 darban keessatti sirna demokraataa ijaaruu irratti ga'ee kana hin jedhamne ba'eera gatii baay'ee guddaa ta'es kaffaleera kanaaf yoo amma filannoo keessaa nu baasan yaadiig harka jalaan yookiin harka mirga isaa karaa boordii filannootiin nu baaseeraatii yeroo sana eenyuun keenya akka fayyadamnu taanu kan hubatamu ta'a. Nuti kan jechaa jirru daandii nageenyaa dimookiraasiitiin aangoon uummataa mirkanaa'uu qabaadha. Egaa aangoo gama nageenyaatiin waliin dabarsuun kun hin ta'u, filannoon qaama sanaa hin ta'u kan jedhu yoo ta'e nu gammachiisa. Gammachuudhaan simanna. Qabsoon itti fufaa, qabsoon jijjiiramaaf goonu itti fufaa. filannoo keessatti hirmaachuu hin dandeenyu jechuun qabsoo nageenyaa ni dhaabne jechuus miti.
Hoogganaan boordi filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa garuu kan nuti jechaa jirru paartiileen seeraaf dambii ofii baafatan akka kabajanidha jedhu.
በመያድ በኩል ደንቦች ሲቀየሩ ሹመት ሽረት ለማካሄድ ገማ ማዕዲቲን ደንቢሌን እና ጌደረመን አንጎራ ወልቡሱፍ ዮኪን ወልሙዱዳፍ እና ጨራቂን ጎደሙ አርገራ እሱን ገሩ ፉደተማ ሂንቀቡ ሴራ ጨብሱዳም ገማ አንድነቲንስ ከኑማ ከናፍ ቦርድች ደንቢ እቲን ቡልማታ ኦቨርካ ቀቡቱ ጅራ ሚሴንሶን ጉሚ ወሊገላ እኙፋ ከታን ገልሜን ጅራ gumiin miseensota waliigalaa namoonni meeqa yoo argaman akka gaggeeffamuu qabus ragaasaa ni qabna. Seera irratti hundaa'uudhaan logiin tokko otoo hin godhamin rakkoo keessan hiikaa dambii keessan kabajaa jechuunitti jirra. Dhimma isaanii keessa seennee dambii hin baasnuufi. Isaan fidan obbo Baluu yookiin obbo Baluun pirezidantii haa ta'u sun dhimma isaaniiti. Garuu seera hordofuu qabu. Rakkoon dimookiraasii keessa isaaniitti uumamuu hin qabu. Gulantaa jalqabaatti dambootii keessan kabaja jechuun himannaa gareen kun maaliif hoogganicha simatee yookiin dhiise jechuudhaan xiinxaluun hojii boordichaa miti.
Beellama yeroo baatilee paartilee lameeniif kennametti yoo paartileen sun kan irraa eegamu raawwatanii hafan boordichi filannoo tarkaanfii akkamii akka fudhatu Piroofeesar Margaan waan dubbatan hin jiru. Murtiin ka kennamu eega walgayii boordichaa irratti dhiyaatee mari'atame booda immoo jedhanii jiru. Egaa dhaggeeffatoota keenyaa qophii dirree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumuraa nagaatti ani namoo daandii.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaadaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa teessoon keenya kaxayaalayaa Voice of America afaan Oromoo Service Washington DC 20237 oduufeef gara soraatti deebina.
Ayyaana kiristaanii akka hennaa amantii ortodoksiitii fi akka bara juuliyaaniitti bara lakkaa'atu warra dhaloota yesuus kiristoos ulfeeffachuu jira beetelehemii haga raashiyaatti fi biyyi gargaraatti ulfeeffachuu jiran. warri qawwee tokko arda paaris faransaayitti nama kudhanii lama fixee fulaan akka namitti fixan tunin waajjira gaazexeessootaa ka barullee chaarlii ebdoo keessatti qopheessan jari kunin waajjirumsuun ol duudeti nama hedduu fixe warra nam fixe barbaaduma jiran daayirektarii barullee kana stiifen charbunooree fi warri kaartuunii suuraa gargaraa kaasuun beekamu sadiitti keessa jira barulleen tun yooyyuu hedduu suuraa nabi muhammed ka harkaan kaasanii maqaa gargaratti kennaa qoosaniin keessatti waan hojjetaniif yoo hedduudha dheekkamsaa fi dallansuu biyyi gargaraatii irratti dhufa turte. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Faransaay Firaansuwaa Hoolaandee jedhutti hojiin akkan ardi namitti fixantuun keessumattuu biyyi isaanii keessaan nam fixantuun hojii biyyi naga dhoortu warra nam fixe kudhanii lamaan nam kudhanii lamaa fixee fi nama hedduu madeesse illee barbaaduutti jiranii mataan oduu kana.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.